Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Qorattuun Jaappaan waggaa saddeet Boorana keessa jiraattee aadaa qorachaa baatee kitaaba fuula dhibba saddeet qabu barreessitee bara dhufu keessa maxxansiisuuf qophiitti jirti. Warri akka moggaaseetti Dr. Lookoo Duubaa yookaan Dr. Chikaagee Oobsmit torban darbee dubbisnee waan hafe irratti bulfanne. Dr. Lookoon baddaaf gammoojjii Arsiif raayyaa keessa deemtee aadaaf seenaa barreessutti jirti. Kora osaa waldaa qorannoo Oromoo jechuudha. Dhiyeenya kana Yuunivarsiitii Haawaard kan DC keessa jirutti waan qorannoo ishii ibsitee jirti. Mee marii torban darbeerraa siin qaabachiifna.
Aadaa maaf baratte amma booran kee deemtee arsii kee deemtee gosa hedduu kee deemtee waan aadaa oromoo akkana baratte maaf akkan jaalatte kana aadaa tan eenyurra dhageette ture.
Fedhi fedhi kiyyaane guttoo warra oromoo kunin guttoo haasaa dansaa qabdi maanguddoo mata keessatti haasaa qabdi akkumalee suni jaaladha kanaaf. jaalala kiyya eessa dufte ani hin beeku waaqa nu baase. Waaqatti naa tolcheene akkam beeku malee akkas seenaa haasaa nama guddoo barachuu fedha. Ammallee hin deema. Ammallee Booranaa fa'a, Arsii fa'a, Raayyaa fa'a amma deemuu jirani.
Ammoo namatti himta aadaa Oromoo maan jettee namatti himta? Warri Jaappaan fa'a fakkeenya maan jettee himta?
Maan jedhani warra kunin. akkumallee seenaa qabdi gaafas waggaa dhibba jaafa taalikii seenaa akkasii guddoo qabdii jedhan yoo akkas jedhani akkasii jedhan akkana seenaa leelaa qabdi ammallee warra waraqatan qabdu akkamiin kophee hin qabne kabajuu hin dandeettii nuun jedhe nu gaafadha jennaani akkasii akkas tolchanii qabaddee namni waliin haasa'uu jira gochafaa haasa'uu jira jedhee itti gada akkanaa waan haasa qajeelu sunillee hin jirti waan hedduu.
Dooktar Loo Horeefoon si gaafadhee jennaan ani jireenyi Boorana keessa jiraadhee qoraan dhaqanillee akka warri qoraan dhaqa akka warri bishaan dhaqa akka warri waan cufu dhaqa argee jennaan jireenyi warra keessa taa'ee jaaladhee jette. Ufiduu qoraan sun dhattee qoraan dhattee bishaan dhattee waan qaabatta warra waliin fa'a. Oo deemte ofillee?
Ee nadee waliin deema.
Haroo bishaan waraabbattaniif yookaan mootorii bishaan waraabbattaniif qaabatta? Fuula qoraan dhattaniif fa'a?
Een qaabata.
Fakkeenyaaf menatte harootan fa'a?
Ee gaayoo fa'a. Gaayoo eera gaayoo.
Ayyee.
Olla kiniisa fa'a. Aloo kiniisa jedhanii jirti.
Garam gulsun.
Ee fuula sun fagooniti aloo lakkoon jirtu.
Oo.
Fagoo eela.
Haa haa eela ammoo haa fagoo bishaan dhattee eela. Oo dudduma baattee deemtee warra akka qabatte.
Ani xixiqqoo kaagattee jarkeenaa hin danda'u. Ka imbiira tokko keessa naqanii qabatte deema.
Tanaaf dhatte.
Ee akkas.
Sirbi ijoolleen dubaraa dhawattu fa'a haloon faarsan fa'a haree faarsan fa'a kakaasee ittiin caqabtu fa'a oma qaabattaa?
Inni caqasa.
Ee fakkeenyaaf taate xiqqoo naa jettu fa'a illee waliin jedha duuba tam qaabattu fa'a fakkeenyaaf kaayoo bishaan dhaqan.
Kawaani kun ijoollee xixiqqoo jechuuf sirbuu jira.
Ee ta ijoollee xixiqqootiin faarsan? Ahaa ta qaabatu fakkeenyaaf sirbi ijoollee. Eekoonoo sorooronaa sorooroo jedhani. Ammallee koonoo tiyoorinaalaa tiyoorinaalaa jedhani. Koonoo waan. Kam kam?
Ee tiyoorinaalaa. Tiyoolee naala tiyoolee naala jedhani. Beeku ka waan sirbaa hin jira.
Ati amma kana yoo barsiistu kitaaba kana baastee hin gurgurtu yookaan ammoo nama hin gurgurta.
Laal kunin ani hin gurguru. Kunin waan warra Jaappaaniitti nu midaase warra mootummaa Jaappaanii nu midaase waan jabeessii jedhama. Ani kitaaba afurtama nu kennani. Kana kitaaba ammaa dhibba shan. Baasa. Addunyaatti. Ka warra kitaaba midaasu baasani.
Dhibba shan baasa.
Dhibba shan sunirra dhibba shan keessatti kitaaba afurtama fa'a nuu kennani. Kitaaba afurtama yoo argatte kitaaba afuritamaa dhugatte ani jaarore kenna maanguttu boorana kenna akkas tocha kaanoo dhibbaa afurii waayee sun warratti hojjette malee ani hin warri beeku kan warri mootummaa warra mootummaa warreen warra warra paabulisha jechuudha warra kitaaba midhaasu warratti hojjette hojii warra atamu kitaaba dhibbi shanii kana keessa afurtama qofa fuuteetiin hin gurgurtu kitaaba gurguru hojii kiyyaatiin hojii kiyya aada jabeessu na- nagaadeetiiniti ani nagaadeetiiniti aada kun argattee jabeessanii namatti barsiisanii kitaaba keessa kaa'anii akka baduu looba.
amma namni kitaaba kan kee kaata barreessitu kan argachuu fedhe ati hin gurguruu jetta Yoo warratti gurgura.
Oo, mootummaa Warra- gurgura.
ee, Warra gaafadhi ee, mootummaa gaafadhi warra kitaaba ka paabulisha jedhanii jirani warra paabulisha gaafadhi amma achi nama paablish godhu beetta nama gaafa hin beektu lit l i t lit bergu jedhanii ka jarman kee jira litbergi mee maqaan lit lit lit l i t jedhee yoo gurguru yoo tojjanii hin dhufu bakka gurguru tolchi ani hin beeku warra tolcha. Eh.
mootummaa fuudhee ataadaa barreessitu ee bakkaani gattee yoo mootummaa nu hin qarqaarre kunin sanduuqa kee kaatee diiba hin baasuu hin danda'u ammoo yoo mo- mootummaa bakka midaasii jedhe beesee itti kennani warratti midaastee sun irratti ka diida baasuu hin danda'a ani afurtama kophaa argattee bakka hin gammada hin gaya jaarole kenna kagarii gatte ijoole nu qarqaarte amma kitaaba kan yoo laalu amma as keessa to'annaa ati barreessitu maqbaasii as keessi hin jira ee, waan hedduu tarmi kee jira fakkeenyaaf raagaa jira weedduufa waan akka haa geerarsaa jira Jeemuu.
jeemuu jira gobaa jira Ah.
waan hedduu tarmi kee jira.
Eh.
Ahaa.
Kophee kunini ijoole ka boorana ka kophee beeku kaafadhee bakka nu qajeelii jedhee itti himee kanaaf qajeelummaa qabdi yoo dogongora jiraate isatti hojii hama taate yoo dogongora ta'u malee inni warratti dhansa qajeelattee eh, kophee dogongora guttu keessaa hin jirtu fakkaata.
Dogongora qubeellee keessatti hin argu ee, mata duree hedduu keessa barreessitee fuulgara dhibbi saddeetiitiif wayiiti ganna gama hojjettu jira.
jalqaba kuma lamaa fi torba kuma lamaa fi torba waan seenaa boorana barachuu jammare majammariyaa raaga booda seena gada seene akkas toche aga amma sa- amma yoomi kuma lamaa fi ku- kudhan shaniiyo gannaa gam sadeetiini Eh.
bakka sadeeti fudhatte Gama saddeeti. Hojii tan cufname hedduu waliin hojjette hojii tan agamitti gammadde.
gammadne Eh?
gammadhe Guddoo gammadde.
ee akka isaaniini maqaan dansaa fakkeenya ani jagana ta'u fedha janna.
Janni ta'uu fe'u.
janna ka kitaaba ta'u fedha aniin duuru maree janna ta'u fedha Janni taate kunoo ganna.
ee amma ganna sadeeti hojjenne Ahaa.
namaleen guttoo nu qarqaare na- maqaanii dansaa argattee ani hin gammadha yoo nami kana dubbise nami dubbise nami gammadha maqaan kiyyaalee eege waraqaata gubbaa qatabe hin du'u ani yoo borii doote malee hin du'u akkasiyyo jaaroleellee maqaan yoo kitaaba keessa seente hin du'u
Cufiitum nama aadaa barachuuf nama biyya alaa hafa hayak Jaappaanii haa kan keetii nama aadaa Oromoo barachuu fedhu maal jechuu fedha?
ee kitikoo na aadaa yoo ijoollee dargaggeessa yoo maanguddoo irra hin baranne hin badhaa aadaa jabeessii yoo eege aadaa badde lammeessu hin dhufu Hmm, nami aadaa fi nama waliin jiraane yoo namarra aadaa hin baranne nami sun yoo du'e lammeessu hin argatu jechuudha arga dhageetiin akkasii jabeessii isani ijoollee oromoo taatellee ijoollee addunyaa keessa yoo aadaa jabeessu fedhi jabeessii caqasii maanguddoo maanjite caqasii jabeessii akkas
Guddoo si galateeffa dooktar Lookoo Duubaa yookaan ammoo dooktar Haagee.
chikaagi jechuun gaaddisa kumaa jechuudha hiika Du.
hedduu kaphanaawaa jechuudha.
Maaf Lookoo siin jedhan?
beeku qajeelummaa qabaa Jaalatte?
ni jaalata Maqaa kanallee jaalatte?
ee Ammeen siin jedhu dooktor.
bakka roof doktaloo hofladhe Jette?
ee Hayyee dooktar Lookoo.
ee Guddoo si galateeffa.
Gameessa karaa keessa argatte doktaloo hojjete bakka akkas Ee, Warra waan hojii tanaan si qarqaare maan jechuu fedha? Tan biraadoon irra si caqasuu jiranii si caqasuu jiranii maal jechuun fedha?
amma gartee warra fakkeenya abbo abbo shombe abbo na, ayyo nadiho ka dubuluqqi jiru gara toomi ammare warra gaayo abbo duuba ayyo adi gara toomi ammare maangutto nami eddu gaafadhe nattimte suni abbo gurraaja fa abbo waadiyoo uh, jaasoo waadiyoo fa abbo aaga fa ka gari hin jirtu amma ammoo warri isaanii yoo jiraate gara toomii ani booda kana kitaaba qabatteen dhufaa ee gara toomii ammallee ijoolee ka nu qarqaale ka ka kophee qajeeraa fakkeena kunoo gargaaru waariyoo faa jaarsoo duuba faa ammallee bordiida faa akkas akkas eegee guttoo jiraa. intalaniin ani amma gartee booda namari na dedee hin jedhin amma hedduu nu qarqaare ijoolleellee gara toomii akkas.
ayyalam hojiin doktor lookoo duuba boorana dhadhee fi aadaaf seenaa booranaa barachuuf ganni saddeeti booran kee deema deebi'a ganni saddeettan sun keessatti kitaaba fuul dhibbi saddeetii ga'u barreessite kitaaba kana ag tokko ingiliffaan ag tokko afaan oromootiin wal kee barreessite kitaabii amma barreeffamka fuul dhibbi saddeetii kun ganni dhufu jarman keessatti ba'a. LT dhaaba LTD jedhanitti barreessee baasaa maxxansee baasaa sun keessaa kitaabuma furtama qofa argadha achiin duubatti warra paablisheer yookaan ammoo warra kitaaba maxxansee baasuuf baasaa jedhu doktor Lookoon hojii tana hagi tokkoon booran keessaa fixattee jennaani arsii fi raayyaa dabarte achi keessatti ammoo kitaaba barreessuu jirtu baaddee arsii baaddee hedduu keessa giraayituu haga olaaf hedduu keessi deemte. achi ammoo raayyaallee dabartee raayyaallee baadiyyaa kee deemtee afaan oromootiin wal dubbatteetiin barreessuu jirti amma ammoo hojiisiin hojii raayyaa farsii deemteef tan hin fixanne barreessuu jirti kitaaba barreessuu jirti odeeffannoo walitti qabachuu jirti maalirra barreessuu jirti aadaa arsiifata raayyaa fa'a maal barreessuu jirti akka guddaan.
kana irratti gara fuulduraatti kan itti deebinuu ta'a sooraaf keessummaa isaa hedduun galateeffadha.